Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo irindwi na zibiri y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na Frederic Nkurikije bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo ni agafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya ndabinginze mwambabare akabana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umunota umwe
abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo ziri kumara iminsi itatu zicumbitse ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ikarongi inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye raporo yasohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ku Burundi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turazigaruka ko mu kanya kari imbere impunzi z'abanyekongo zimaze iminsi itatu zicumbitse ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ikarongi izo mpunzi zivuga ko zigiye kwapfira ziratabaza zisaba leta y'u Rwanda kuziha uburenganzira bwo gusuma kugemurirwa no kwivuza igipolisi cy'u Rwanda ntawe cemerera kuzishira ifungurwa canke imiti ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza mu Nyamagana uyu ni umunsi wa gatatu impunzi zabaga mu nkambi ya kiziba yari icumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi cumi na birindwi zimukiye ku cyicaro cy'ishami rya hcr karongi mu burengerazuba bw'u rwanda zaje zivuga ko zifuza ko ibibazo by'ubuzima bubi zimazemo imyaka ikabakaba makumyabiri n'ibiri hano mu rwanda bujyaho akadomo zikimurirwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose kitari u rwanda byananirana zigafashwa gusubizwa iwabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nubwo zivuga ko zizi neza ko nta mutekano uraboneka ku munsi wa mbere zakomwe mu nkokora n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse gikomeretsa bamwe muri bo ariko ntibyabaca intege barakomeza ku munsi wa kabiri bageze ku cyicaro cya HCR inzego za leta zagerageje ibishoboka ngo batahe birimo no kubatera ubwoba ariko banga kugamburura ubu noneho bafatiwe ingamba ko ntawemerewe kwinjira aho bakambitse niyo yaba ari umwe mu bahozemo wasohotse ku mpamvu iyo ari yo yose ni ibintu bavuga ko ari ugushaka kubica kuko nta byo kurya serivisi z'ubuvuzi ibyo kunywa n'ibindi babona batagiye hanze y'ingando barimo kuva tugera ahangaha nta byo kurya baduhaye kandi badufungiye inzira ntituhaye tujya guhaha nimba ari bo tuzoza dutuma hariya ku isoko bari kubitubwira bakagenda bakatuzanira ibyo byo kurya bakwiriye kutureka tukagura ibyo kurya mu gihe bataduhaye ibyabo ni agafuka karimo imigati batugemuriye nkabitsa hariya ndabinginze mwambabare akabana bari kurira kari umugati ngiye kuzana umunota umwe nimumbona nzanye ikindi kitari umufuka urimo imigati mwemere ko ninjira birangiye bambwiye ngo mbare iminota ibiri mbavuyeho ubwo gahunda yabo ni ukutwicisha inzara twagerageje gusaba hcr ngo idufashe itugaburire abana baratunanira ababyeyi barapfuye abana barapfuye twe turabasa n'ubwo tukivwa gutya nta musore urakoze ikiryo mu kanwa n'abagerageje kurya ni abana bariye ejo ariko
uretse gufungirwa inzira zose zatuma babona ibiribwa n'amazi nta serivisi z'ubuvuzi zihari hari abana ugenda usanga barambaraye hasi bivuga ko byatewe n'inzara ariko hari n'abandi biganjemo abana barwaye badafite kivurira uyu ni umubyeyi twasanze aryamishije uruhinja rw'amezi arindwi ku rubaraza rw'inzu iri hafi y'ibiro bya HCR aho bakambitse ejo naramanutse nabwo mwakwihanganye ko umwana wanjye ari guhumeka nabi mwakumva namwe ntabwo bishoboka n'abakoze jenoside muri uru rwanda bafunzwe barya bafunzwe bavurwa ntabwo bitwa k'akageni ko nzi ko hari imiryango y'abibumbye ishinzwe gutabara abantu ngewe icyo ni cyo kibazo ndi kwibaza ku buryo ki abantu bapfa gutya umwana w'amezi arindwi apfe neza neza neza amushingure ngo ntabwo yajya kuvurwa nabishe bakica muri mirongo icyenda na kane bagasiga imfubyi bari kubagaburira kandi bakanabavura twebwe rero ikintu turi kuzira ntabwo nkizi kabisa ni ukuri mwatubariza nk'abantu numva ngo no mu rwanda hari abashinzwe uburenganzira bw'umwana muri bo harimo abize iby'ubuvuzi bagerageza gufasha abarwayi ariko bafite ikibazo gikomeye cyo kutabona imiti usohotse ntiyinjira n'iryo tegeko igipolisi cyatanze uyu ni umwe mu baganga uri gufasha bagenzi be ubu ngubu twakotije amafaranga mbabwira imiti ikenewe tujya kuyigura muri farumasi ariko uyu munsi twahuye n'abarwayi bitewe n'uko inzira zifunze twohereza umuntu agiye kugura imiti banze ko azidushikiriza dufite hano indembe nyinshi hari ahantu nashinze nk'ibitaro harimo abantu baryamye babuze imiti kabisa mu by'ukuri bitewe na situwasiyo turimo amazi ntayahari indwara zandurira mu misuku nkeya uvanga amadiyari yabonetse mu bana imiriro na malariya yabonetsemo ubwo ni ugupfa kumuhereza parasitamoro ku bw'imana gake utazi ngo arwaye iki kuko nta rabo iri ahangaha hasere yavuzeho ko nta modoka yemerewe kuza kutugemurira imiti uri gusanga umwana yitumye hariya undi yitumye hariya nta tuwarete nta koga duheruka koga tukiva mu rugo urumva ni ikibazo mu masaha ya mbere ya saa sita kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika yagiye kureba ibyavugaga ko abapolisi batangirira mu nzira baturutse mu nkambi ya kiziba bagemuriye ababo bari ku cyicaro cya haseri karongi ni amakuru twasanze ari impamo kuko twahasanze umubare munini wiganjemo abakobwa n'abagore bicajwe hasi ku nkengero z'umuhanda imbere yabo hari abapolisi basaga cumi na batanu bafite ubwirinzi buhambaye bigaragara ko bambariye urugamba abari bicajwe bari bafite ibyo bapfunyitse nubwo tutabashije kureba ibyo ari byo kandi tukaba twangiwe gufata amafoto cyangwa kuvugana nabo icyakora ahagana mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri komiseri wa polisi cp rogers rutikanga uyobora polisi mu ntara y'uburengerazuba yatubwiye tutamufashijwe ko ntawe babuza gusohoka ariko ko kwinjira byo batabibemerera kubera kwanga ko bakomeza kuba benshi aho bari izi mpunzi zivuga ko zimaze kwiheba bikomeye nyuma y'uko hcr ivuye yuko izishyize mu maboko ya leta y'u rwanda cyakora hari icyo basaba umukuru w'igihugu uyu ni madame mukeshimana clemence umuyobozi wungirije w'inkambi ya kiziba turasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko adahwema kugira neza nk'uko adahwema kubera maso abo ayoboye turagira ngo natwe nk'uko turi mu gihugu cye adufashe tubona uburenganzira bwacu abashe kudukemurira ibibazo kubera ko turabizi ko ni inyangamugayo ntituzi neza niba n'ibi bintu biri gukorwa abizi nk'umubyeyi kandi dufitiye icyizere wabashije guhagarika jenoside mu gihugu cye ntabwo yakwishimira ko ibintu nk'ibi bikorerwa mu gihugu cye itotezwa kugirirwa nabi bimeze gutya mu itangazo rigenewe abanyamakuru hcr yasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yahamagariye impunzi gutuza no kwirinda icyo ari cyo cyose cyazamura umwuka mubi hcr yasabye ubuyobozi gushaka ibisubizo by'ibi bibazo ariko mwituze muri iri tangazo inavuga ko impunzi zemerewe gusubira mu gihugu cyazo igihe icyo ari cyo cyose ariko izisaba kudafata icyemezo gihutse kubwo kwiheba zikabanza zamenya amakuru neza yizewe hcr ivuga ko igisaba abaterankunga miliyoni mirongo icyenda n'umunani n'ibice umunani z'amadolari y'amerika zo gufasha impunzi ziri mu rwanda ariko kugeza ubu ivuga ko abiri ku ijana gusa yari yamaze gutangwa icyakora iri tangazo rirasa nkaho ridatanga igisubizo cyahuranyije ku bibazo uruhuri bigaragazwa n'izi mpunzi kuko igabanuka ry'ibiribwa ari ingingo imwe gusa muri nyinshi zitera izi mpunzi kwifuza kuvanwa mu rwanda zirimo n'ubwisanzure hafi ya ntabwo kuri uyu wa kabiri nibwo guverinoma y'u rwanda yashyize ahagaragara itangazo rivuga ko igipolisi kigiye gutangiza iperereza ku myigaragambyo ivanze n'urugomo impunzi zakoreye abayobozi b'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kandi uko uwo bizagaragara hazahanwa yihanukiriye claude ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika
urakoze claude iyi nkuru yereka impunzi zicumbitse ku biro bya hasera ikarongi ni inkuru iguma ihinduka ku mwanya ku mwanya turabateye akamu rero mugume mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika iraza kubaha amakuru uko aza arahinduka yerekeye izo mpunzi Ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ryagiriza Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo bihugu vyaburabuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu cegeranyo iryo shirahamwe ryasohoye uyu munsi ku wa kane mu gitondo. Ivyo bihugu vyo mu biyaga binini kandi biregwa ko vyatoteje agateka kazira muntu n'abajejwe kugaharanira ni inkuru imenyesha amakuru y'ijuru ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu Kenya nubwo atari ku rugero rungana ico cegeranyo cemeza ko muri ivyo bihugu bitatu vy'akarere k'ibiyaga binini abajejwe intwaro inzego z'umutekano n'ubutungane baranzwe no gutoteza abatavuganwa n'ubutegetsi amashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru muri rusangi icegeranyo ca Amnesty International kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nko mu Burundi hakomeje kwibonekeza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no kuja hamwe mu mashirahamwe naho inzego z'umutekano zagirizwa amabata ari make harimo ubwicanyi kunyuruza guhoho guhohotera no kubareza igufa abantu n'atabitigiri ritanga Amnesty International ryemeza ko bamwe mu bagize iperereza igipolisi n'igisirikare bahohoteye abantu babaziza ko batavuganwa n'ubutegetsi rikongera ko kw'ivyo vyabaye mu gihe amadosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa abajejwe umutekano yo mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu atari bwave mu nzira muri ico cegeranyo kandi havugwa ko n'imiburiburi abakenyezi n'abigeme mirongo ine n'icenda bafashwe ku nguvu na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu mwaka uheze Amnesty International ibandanya rivuga ko abantu benshi muri uwo mwaka bahagaritswe hatamitaye banje gusohorwa abanywanyi b'urunani rutavuganwa n'ubutegetsi rwa mizero y'abarundi babuzwa gukora amanama na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi nayo bamwe mu baharanira hagati y'akazi na muntu barafungwa iryo shirahamwe ryemeza ko ibitigiri vy'impunzi z'abarundi vyagabanutse mu mpera z'umwaka gushika ku bihumbi amajana atatu na mirongo icenda na kimwe n'ijana na cumi n'umwe ariko ko abarundi batari bake bavuze ko bakore bakorerwa amabi atandukanye igihe bafatwa bariko bashaka guhunga igihugu uyu mwaka uheze kandi amnesty international ryemeza ko abarundi benshi bahunze igihugu bitewe n'amafaranga y'umurengera basabwa yo guterera amatora rimwe na rimwe bakanasabwa yo batazi yaja agatangishwa kandi n'abatafitiye uruhusha harimo urwaruka rw'imbonerakure muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho icyo cegeranyo kivuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'ahanyu hagati y'akazi na muntu vyunyutse mu bibiri na cumi n'indwi amnesty international ivuga ko ubwicanyi bwabaye muri kasayi bwahitanye ibihumbi by'abantu abababo miliyoni bahungira hagati mu gihugu mu gihe n'imiburiburi ibihumbi mirongo itatu na bitanu bahungiye mu gihugu kibanyi ca angola mu buseruko bwa kongo naho iryo shirahamwe rivuga ko yaba imigwi igwana canke igisirikare ca leta bakomeje guhohotera abanyagihugu no gucukura ubutare n'agataka atacamira mu buryo butemewe n'amategeko nko mu burundi iperereza n'igipolisi na za sentare vyagirizwa kuburabuza abanyagihugu no kubaka uburenganzira butandukanye mu mwaka ushize amnesty international ryemeza ko abaharaniye hagati y'akazi na muntu muri kongo n'abamenyesha amakuru abatishwe bahohotewe canke naho barangazwa iryo shirahamwe risigura ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waheze miliyoni zibiri z'abanyekongo n'ibihumbi amajana ane barenga bugarijwe n'inzara amnesty international ryagiriza inzego z'umutekano za kongo gukoresha ingufu zidasanzwe mu kubuza imyiyerekano itegurwa n'abadashyigikiye ubutegetsi kamwe mu turorero dutangwa na barundi biciwe kamanyora ku wa cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka uheze bariko basaba irekurwa rya bagenzi babo bari bafungiwe mu gisirikare mu gihugu c'u rwanda naho icegeranyo ca amnesty international cemeza ko uruhigi rwakomeje kwibonekeza ku banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu iryo shirahamwe rivuga ko ivyo vyabonekeye ahanini mu kwaka abantu uburenganzira bwo gukoranira hamwe gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwicanyi bugeretse ku inyuruzwa ry'abantu mu buryo bugoye gusigura ibiro bikubukira komite yungirije urwego rwa onu rujejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu nk'akarorero vyemeza ko vyasibije urugendo rwari rutegekanijweyo kubera inzego z'igihugu hari ibibanza bimwe bimwe zumviririzamwo abantu canke zikabafungiramwo mw'ibanga zanse ko baronka uburenganzira bwo kubijamwo ivya amnesty international international ivuga ko ari ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu igihugu cy'u Rwanda kinagirizwa kandi gufunga imbohe zimwe zimwe mu buryo bunyuranye n'amategeko akarorero gatangwa na ka Leopold Munyakazi yakuwe muri Amerika atahanwa mu Rwanda mu 2016 aho yagiriwe n'icaha c'ihonyabwoko maze ahanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose Amnesty International ivuga ko uwo mugabo afungiwe mu kumba ka wenyene izorema mu Gifaransa ivyo navyo inama ya ONU ijerwa cy'akazi na muntu ikaba yavyiyamirije ico gihugu ariko hari ibintu bibiri nyamukuru gishimirwa kuba cashizeho kinakomeza amategeko akubura ikumirwa ry'abakenyezi n'abigeme no gukomeza kwakira impunzi z'abarundi ico cegeranyo ca amnesty international cakozwe mu bihugu ijana mirongo itanu n'icenda vyo kw'isi iryo shirahamwe rivuga ko muri rusange uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umutekano muke n'ubukene vyibonekeje mu duce twinshi tw'isi biza kunyurwa n'ingingo zo gutubika ubuvubi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kiroes ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kiroes ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bitanu na kiroes ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohesi ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohesi ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohesi ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohesi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi ni umunsi ugira gatatu impunzi z'abanyekongo zahora mu ikampi ya kiziba zimaze zicumbitse ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu hasera ikarongi izo mpunzi zivuga ko zitazohava ibibazo vyazo bidatorewe inyishu mu kanya mugenzi wacu edi rwema yavuganye na louis maombi hamwe na clemence mukeshimana baserukira izo mpunzi tubatega amatwi mu bibazo dufite dufite ibibazo byinshi bitandukanye nko kubura icyizere cy'ejo hazaza cyaba twe twasabye guhindurirwa igihugu kubera impamvu zitandukanye arizo zose zirimo kubura uburenganzira zirimo kubura icyizere cy'ejo hazaza kuko uburenganzira bwinshi twagiye dusanga tububuzwa n'ibyo duhuriraho n'abanyarwanda nk'ururimi umuco ugasanga umuntu ibyari bigenewe impunzi arabishyira mu nyungu ze kubera yiyitiriye cyangwa se agendeye kuri hano cyo muhuje ese nkamwe muhagarariye impunzi hari inama mwari mwagirana yaba na leta y'u rwanda cyangwa se abahagarariye hsr aho ngaho mu rwanda kuva twagera muri iki kibazo twagiranye inama n'uhagarariye shefu de biro cyangwa se uhagarariye hsr kuri iri shami rya karongi tukihagera ikibazo kimara kuba ku munsi wa mbere batwemereye ko ku munsi wa kabiri ibibazo tubabwiye batabashije kubibonera igisubizo ahubwo bazatuzanira reperezanta wa hsr ndetse na minisitiri ufite impunzi mu nshingano ze kugira ngo aribo babasha kudushakira ibisubizo birambye kuko bo bumvaga bibarenze bwana mahombi mumaze igihe kingana iki mu nkambi ya kiziba turimo kurangiza imyaka makumyabiri n'ibiri kuko inkambi yatangiye kuva icyenda gatandatu ihereye aho bitaga igisenyi ubu ngubu akaba ari mu karere ka rubavu nyuma yaho amezi atarenze atandatu inkambi yaje kwimirwa mu karere ka karongi ariyo yahoze ari kibuye kera mu nkambi ya kiziba umunsi wa mbere mutangira iyo myigaragambyo mwavuze ko nibiba ngombwa muzafata icyemezo cyo gusubira iwanyu ni ukuvuga muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko bumvishije mu itangazo rya hsr bavuga ngo buri muntu afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye ariko bakavuga ngo ntimuzafate icyemezo muhubutse icyo kintu cyo kuvuga ngo bibaye ngombwa muzasubira mu gihugu cyanyu muracyagikomeye mu by'ukuri reka mvuge yuko ku ruhande rwacu kongo imeze nabi cyane kandi turabyumva cyane ariko gufata kiriya cyemezo kuvuga yuko bibaye ngombwa twasubira muri kongo ni uko nanone twabonaga ikibazo dufite hano mu nkambi nacyo tubona tukaye kubona tugasanga rimwe na rimwe ntaho gitaniye n'icyaba kiri muri kongo ko kumva yuko umuntu azatungwa na zero n'ibice bibiri by'idolari nanone ukumva yuko uzaba mu nkambi nta kintu wakoze ugasanga uwitwa ngo ni midimare cyangwa se uwitwa ngo ni imigirasiyo araje agushinjije icyaha utamenya akagufata akagufunga hamaraho icyumweru bakaba bakuvanyemo ugashaka icyo wari warakoze ukakiyobera kikakuyobera nyuma ukajya kumva ukumva bagushinjije ngo imyigaragambyo nta myigaragambyo mu by'ukuri twigeze dukora kuri telefoni kandi dufite izindi mpunzi z'abanyekongo zikambitse aho ngaho hanze y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi i karongi semahoro uraho uyu munsi ubaye uwa gatatu mukambitse aho hanze y'ibiro bya hsr mubayeho mute urebye tubayeho mu buzima butoroshye ubuzima bugoye tuhagize iminsi itatu ahantu dutuye nta mazi nta matuwarete nta kintu na kimwe gihari mu buryo bugaragara hari n'ahantu ejo nibwo twagiye kubona tubona aho twari turi umuriro barawuciye amazi arabuze mu buryo nanone mu gitondo twabyutse tuzungurukwa n'abasirikare ndetse n'abantu bari batangiye kuzana uturyo kugira ngo abantu turebe uburyo twohembura abana nabo baje kwimirwa ndetse n'igitangaje n'ibiryo abantu bari bateranyije udufaranga kugira ngo babone uburyo bagaburira abana ibyo biryo bahashe abapolisi babijyanye kugeza kuri uno munota tuhabayeho mu buzima butari bwiza kuri telefoni dufite daniel wiriwe neza yego ikibazo cyanjye ndamubaza ko leta y'u rwanda ivuga ko ngo bateje akaduruvayi ndashaka kubaza batumirwa basobanurire akaduruvayi leta ibarega y'u rwanda ni akahe ikindi icyo ni ikibazo cya mbere akandi nshaka kuvuga wenda katari ikibazo cyane wenda nk'igitekerezo ngewe mfite ikibazo kubera iki leta y'u rwanda yabarasheho kandi barakoraga imyigaragambyo batuje noneho kubera icyo babarase kandi noneho ubwo biragendana n'ako kabazo k'akaduruvayi leta ibashinja wenda wasanga yuko katumye babarasaho ikindi cya kabiri mbabaza ese ikibazo impamvu mu rwanda badashaka wenda kuguma mu rwanda ni uko batigeze babaha aho bahinga ese hari ibindi bibazo bafite mu rwanda wenda ahandi wenda bidahari noneho bansobanurire kuri ibyo bibazo bibiri ikindi ese a- ari ugutaha no kuba no kuguma mu gihugu mu rwanda wenda ku- bakabana n'ibyo bibazo ese muri ibyo byose leta y'u rwanda bazakora iki leta y'u rwanda ihazeri nitabemerera kujya mu bindi bihugu bazakora iki icyo nicyo kibazo nari mfite murakoze urakoze cyane daniyeli Ah, bwana mawombi gerageza usubize ibyo bibazo urakoze cyane daniel leta y'u rwanda idushinja guteza akaduruvayo kandi mu by'ukuri nta gaturu- nta kaduruvayo twateje kuko aho ikibazo cyabereye cyabaye ari ku wa mbere tariki ya cumi na kabiri kuva icyo gihe nta nta bundi nta yaba na yaba umukozi wa leta yaba haseri nta muntu wigeze aza kureba ngo mbese byagenze bite nyuma yaho ni byonyine nk'uko eh, mukeshimana yabivuze twategereje turabura tubura tubura uko tubigenza nyuma yaho impunzi iravuga ese tubiguma ko haseri cyangwa hehe Eh, bifata umwanzuro twe nabwo leta yari ibizi na haseri yari ibizi kandi twari twavuye ko tuje ku biro bya sere tukayibaza uko bimeze nyuma yaho rero mu kuza twaje n'amahoro kuba twari tumanitse n'amaboko abantu bari bamanitse amaboko mu kugaragaza ko ari amahoro ariko twatangiwe n'igisirikare eh, ni kuko si abapolisi baturashe ni abasirikare baturashe bakomeretsamo batatu ndetse bafunga n'undi umwe ubu ngubu aho hantu muri mubayeho mute mu by'ukuri ahangaha turi tubamaze iminsi itatu nta bufasha n'uburabuke bwa hsr dufite gusa nijoro habayeho gufunga abantu ngo be kuzanira ibya aba- abantu ibyo kurya nanone uri kurangara gatoya nijoro bakagira abo batwara nk'ubu nijoro batwaye batatu ndetse tuzi abari batwaye umwe babo barafunze uyu munota ejo hano hiriwe abapolisi hano ku cyicaro cy'intara abandi buzuye mu mu biro bya hsr neza muri korotire na n'ubu tuvugana nari mpamagawe na guverineri w'intara y'uburengerazuba ko agiye kugera aha ngaha ariko hano bamenye abapolisi nabwo yuko igipolisi cy'u rwanda kije bambaye bya bikoresho bakoresha iyo bari gukoresha ibyo bita tiyagazi
clemence ni ibiki birimo kuba twatsinziranye rwose ubuzima bwacu buri mu kibazo sinibaza nibyo nakomeje mvuga n'abanyamakuru twavuganye kare sinzi niba ibi bintu biri gukorwa nyakubahwa perezida wa repubulika bizi kuko hano hari akarengane gateye ubwoba urasanga abapolisi baza mu gihe gito bakongera bakongera bakabura n'ubu bari no kujyana abantu niba perezida wa repubulika y'u rwanda kumva muri aka kanya ubutumwa wamuha ni ubuhe nyakubahwa perezida wa repubulika ndabizi ko ari umubyeyi nasabaga kugira ngo akurikirane ikibazo kiri kubera aha ngaha turengere kubera ko turapfuye ubuzima bwacu burarangiye burarangiye burarangiye burarangiye dore bari kuturasa ni ukuri ibi bintu ntabwo bikwiye mu gihugu cy'u rwanda ntabwo bikwiye mu gihugu cy'u rwanda ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye jenoside perezida yahagaritse jenoside ariko twe turi kuyikorerwa sinzi ni ukuri mudutabarise mudutabarise oya ni ukuri twe tubishyize mu maboko ya- y'imana urumva ko abantu bari gusenga ariko tuzi ko imana ari nk'imbaraga tuzi ko imana idakunda ibintu nk'ibi ngibi tuzi ko imana idakunda abarengana ndizera bashidikanya ko iki kintu kizarangiza neza neza ariko iki kintu cyo kugira imbaraga aho utarengeye ikiremwamuntu aho utarengeye uburenganzira bw'umuntu ukamukinga ibyaha bidakwiye ndetse niba barimo badushinja ko turi mu myigaragambyo ko bashyizeho itangazo ko bari bukore investigation kuki bakayikora ubwo bakaza gukoresha ibikorwa by'iterabwoba nk'ibi ngibi Mm. Ah, bwana mahombi yari atubwiye ko amaze kuvugana na na guverineri w'intara amubwira ko yifuza kuganira namwe nimubonana ni ibiki muza kumubwira yewe sinzi turategereje nta- nta- ntahageze twe twamusaba kugira ngo badukorere ubuvugizi kugira ngo ubuzima bwacu bujye mu bibazo nk'ibi ngibi
icyo urimo kubona ubu ngubu ni iki icyo urimo kubona ubu ngubu kirimo kuba aho ngaho ni iki biteye ubwoba abantu bari kubitamera sinzi wenda tuzabihaganza muzabibona ariko ni ibintu by'ibikorwa by'iterabwoba nimugoroba barimo kuza bapanuwe barimo batsinze abantu imbunda mbese wagira ngo bari kurwana n'ahatuye kandi urabona ko abantu bari kuririmba ba- bari kwiragiza imana mbese ntabwo ibi bintu bibaho pe Ah, guma kuri telefoni Clemence kuri radio dufite undi mukunzi wa radio ijwi rya Amerika Covid wiriwe neza
mwiriwe uri hehe ndi ugesera ikibazo cyawe Eh, ni ikibazo nashaka kubaza impunzi mm.
koko impunzi ibyo ziri kuvuga nibyo koko ko twumva mu mu zindi mpunzi ziri mu mu zindi nkambi ziri amahoro aho ntabwo baba bashaka kudusebya
oya nta mugambi twagira wo gusebya u rwanda kuko twese nirwo rwatureze barugezemo turi abana batoya tumazemo imyaka makumyabiri n'ibiri nta mugisha twabona wo gusebya u rwanda ahubwo njye nasanze ari abayobozi b'inzego z'ibanze kubw'inyungu zabo bwite bagenda babigendamo nabi zo kwangiza ubuzi- ubu- uburenganzira bw'impunzi ugasanga bagenda bangiza izina ry'igihugu
kuri telefoni dufite Christiane mwiriwe neza ikibazo je numvise ibyo bintu bibabaje mpereye aho turi ibintu by'impunzi ubu natwe turababaye kubera impunzi bene wacu ugaca wumva abo bantu bameze gutyo bamerewe gutyo numvise induru bariko baravuza numva umenga ni ni umuntu agu- agutonetse ku, ku gikomere birababaje cane je nibaza ko aho hantu biriko birabera bo bokwikubita agashi baka bakumva iyo nduru ya- y'abo bene wacu bariko bara- barataka batakamba ngewe sinzi ko ibi bintu bigambiriye igihugu cy'u rwanda twagikuriyemo dufite imyaka makumyabiri n'ibiri tukirimo ariko sinibaza niba umuntu iyo aburanye uburenganzira bwe cyangwa asabye uburenganzira bwe akoresha imbaraga zingana zitya kugira ngo abashe gutotezwa ibi bintu ndizera ntashidikanya ko ni ukuri nibigera kuri perezida wa repubulika ndabitwaza turengeye
ndumva abantu barimo kuririmba indirimbo z'Imana ese hari abayobozi murimo kubona aho ngaho ko mwambwiye ko hari amamodoka menshi arimo kuza hari abayobozi mubona ese hari abarimo kugerageza kuba kubahuriza hamwe kugira ngo mube mwakumvikana hari igihari nta kumvikana biriho ejo umuyobozi uhagarariye polisi yaraje ari kumwe na meya w'akarere umuyobozi muzima yabashije gukoresha ijambo avuga ngo abana n'abagore ntibajya iruhande ubundi abagabo na- n'urubyiruko bajya iruhande babereke icyo babakorera iyo ngiyo numvise ari inyito cyangwa se ari imvugo idakwiriye umuntu wo kurinda no gutanga amahoro ubwo rero icyo nzi cyo ni uko imana iba ibizi imana imanuka imbere y'amaso yayo ibi byose turi gukorerwa nta ruhare twabigizemo ariko n'abisirayeli baratotejwe ariko byageze igihe twabasha kugira ikanani natwe tuzi ko umugambi w'imana kuri twe nta cyawuhagarika icyo imana yagambiriye kuri buri wese kuri twe izagikora umwe arapfuye n'ubu ngubu baramumanuye baramubashyiriye
ninde upfuye rero ni ibibazo biteye ubwoba
Ni- ni- ninde upfuye Clemence
ni umwana ni umwana ni umwana azize iki Clemence Mukeshimana ah, ah, hari ubutumwa bwa nyuma wifuza kugeza ku bumva radio ijwi ry'Amerika muri aka kanya kugira ngo tukure kure Ah, icyo nabagezaho ni uko mwakomeza kudukorera ubuvugizi ku miryango imiryango mpuzamahanga un ndetse amnesty international croix rouge ndetse n'izindi nzego kugira ngo zibashe kumenya ibiri kudukorerwa kandi babashe kuza kubishakaho amakuru kugira ngo nibiba ngombwa turenganurwe
Inshuti mwese mu kundi radio hejuru ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Engineer yadufashe mu biga bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye eh, turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi eh, turabateye akamo kandi mwandanye mukurikirana amakuru yacu cyane cyane niyo nkuru yerekeye impunzi ziri i Karongi muri iki gihe mu kurindira rero turabifurije amahoro y'umugoroba mwiza